my correct pipo dis eh, regarding oni of ife the park when e open everybody know say this park say na queen name na e dey na for akure na e for open am you understand so a lot of things na e happen for here when be say e shock people, people mouth open and e no fit close and na make i come now come bring am come out because some people no even get the idea They no even really know what it happened. They just did the wash. so make una open na here down now make una hear it really take place for here Now i carry come so welcome to my channel if you never subscribe make you a beg subscribe and share this video and may you leave your comment according to what you watch god will bless you now, my people. as i tell you now before this park wen oni of ife go launch now for queen naomi and tadini kawo now you get am so my people, only of ife eh, bin no according to the story when we hear di gist say only of ife eh, bin no invite these women you e no invite them. Now they come by themselves. They say before caviezi go even land they say they meet temitope don dey there you understand na later on now you runke even come there When be they dem come even shock to see queen naomi dem bin no suppr dey no know say dat place na for queen naomi as but dem know say na queen naomi na im brother na im handle am before wen e dey build am you understand dem know but di thing thing be say dem no know say kabeisi and queen naomi don come back because kabeisi no dey tell dem anything dem just marry for marriage sake you go see her now now now now queen naomi go born. una go see am i just pray say eh, make eh, everything work for her make she graduate o oh. if she no go because some some people no fit make she quick quick graduate so that she go born pikin na that one me i just dey pray for because dem dey surprised to see queen naomi and tadenikawo i swear dem shock so my correct people olórí Temitope sit down on her own Then which me i know say Kabiyesi if he invite am o if he no invite am you understand If he invite am if he no invite am because me i no believe say if Kabiyesi no invite them, they no go come i no believe o i no know na wetin me i dey talk be that one so my people Queen Naomi This special day e fit shocktalize them, say okay dem go see oba today because wetin dem dey find they no wan take eye see queen naomi na im be di problem wey they get this oloris they don want to They no wan even make them see They no wan make queen anything concerning queen naomi dem don want to see it na that tin na just dey disturb them that thing is disturbing them, my people. so at the end of the day wetin go come happen you must see am you must see am because na who god dem say who god don bless nobody can cause. at the end of the day Kunami ami still show with adenikawo The thing surprise them. They didn't know they didn't know that Kunami was going to come The thing shock them my people, these women na so dem sit down o you understand normal normal only of ife no dey send them, e no dey care you go now once you take no say kabezi no send dem message Now once you know say kabezi no care you see the way when kabezi just carry him phone They do they play with him phone because he not even send you understand he not even know whether you they exist or you not exist na him be Kabiyesi own He just dey do e own phone jejeje He just dey do phone wetin concern am na dat phone na im concern Kabiyesi any other thing e no concern am na una sabi na wetin be Kabiyesi own oh, na im be that one na una sabi na im just be im own but still here they came so my people, if una look well Ooni of Ife dey test Queen Naomi They test am message according to person when we see say e dey text am message say why e go sit down for They may e come sit down there so queen naomi come test am back say no e no wan sit down there and again he can't give tadenikawo bag He can't write something for that bag and dat when he e write queen naomi come open am queen naomi say come dey text am message you know our eye they shine now <laughs> oh. <coughs> <coughs> hmm queen ami sef come dey text and the message back you understand so he gonna give eh, that small bag when he hang for tadenikawo He gonna hang am e come put something write something before for there queen ami e come say make e go give im mama im mama come open am He come see her. so that is why mama now came back again He can't give her money He can't begin to spray tadenikawo hmm ah well imagine only if I just stay with dem bone them. He just sit down He bone them. He no even talk. He just dey with e phone dey chat with queen naomi for there you <laughs> understand ah kabezi ah and kabezi see see another one wey get money e go still shook head enter The person wey queen Naomi eh, kabezi love na queen naomi you understand na im love The person wey kabezi like na tobi na dey hear me olori tobi na him like he love queen naomi excuse me guys that is why you see queen naomi and oni of ife pikin the daughter they are very close but every other women and oni of daughter they no dey close e no dey talk with them. na only queen naomi na him dey talk with na him dey call na dem dey gist together you understand so my people una see eh, tadenka wo the way it is sit down you understand for that day that place some people say tadenka wo not dey happy eh, to see the but they e happy now. What is small pikin sabi three years make not keep quiet e dey happy you understand tadenka will not even know what dey happen right now e no know all e own They go dey tell and say eh, small time we go be together you understand Now later on na ita dey rinka go go know dem come tell am di history say that time when i not dey with your papa see what wetin happen see wetin these women do me eh not be now you understand Not be now but right now my correct people, hmm, there is nothing una can do about about it queen ami and oni of ife e don't go far e don't go far so my correct people, you see i eh, know say children of this day get sent. if you go go house now you go come they ask your mama say ah all these women when e sit down who they be your mama will say i will tell you when you are grown up you understand i go and eat your food your mama no go even tell tell tadenika or anything because you know say tadenika go still small you understand so what did me and just dey after now ask oni of ife and queen army just come back na dat one we dey pray make queen army quick quick finish school make e born pikin and make god just give am three children piaka <laughs>